correct and wonderful people. how una day? welcome back to texas tv we don't carry another matter, come table una about waiting the sub for palace as we heard at the palace right now serious katakata dey inside princess uh, peju husband or ex-husband don't enter palace to give kabiyesi a serious warning over Peju. We hear say the man was so angry. He enter palace, come dey roll for Kabiyesi, very very angry, come they call Kabiyesi wife snatcher. Say Kabiyesi na like this you dey snatch fellow men's wife. Say e no good oo. Oh. How Kabiyesi Oba Adeyeye go dey snatch wife up and down? That he still they hear about Miriam. Say Miriam is married to Babana Siri, And you went ahead, knowing fully well that Miriam is still married. You went and paid for Miriam's bride price and carry her enter palace. Now the same thing you do where Ashley Day Ashley gets uh, baby father, but you still went ahead and marry Ashley. Now the same thing where you do where Aderonke dey. Say Aderonke, she don already married Tete she get two children with her ex-husband. You still went ahead and marry her. And now you want to come and marry Princess Peju? Say e no go work Lie lie. she no go. He will be Princess Peju husband no go allow you to come and marry Peju. My correct people no be serious uh, drama for inside palace this morning o. people come shock say ah, this man how he take enter palace con the challenge kabiyesi him no get fear at all at all but now, see they do the man the man come they cry people may not understand what the man is passing through for princess peju to leave her husband carry her property enter palace she don't stay for palace for the past uh, five to six months as we days here say don't say where peju they they palace so even before she carry her property enter palace, she don already they have affairs with Kabiyesi. One thing is that these women, they don't have shame again. I don't understand why Peju is married to another man and he still find Kabiyesi attractive to the extent of dating Kabiyesi, having affairs with Kabiyesi, knowing fully well that Kabiyesi is a married man she is also a married woman. It is an abomination. But some people will not understand it. Some people will keep on defending Kabiesi upon say in Kabiesi they do no, no right at all. And now all these things will Queen Naomi see Contact talk say she no go fit. Say she don want Kabiesi want Kabiesi tire. Stop having affairs with these women. Yes. Queen Naomi want Kabiye Kabiyesi plenty times. The one wey dey pepper Queen Naomi for body be say all these women they get husband. They still they have affairs with Kabiyesi. On top, then they use juju to hold Kabiyesi, make Kabiye Kabiyesi no return back to him wife because of what they get from him. Kabiyesi is so rich, so I don't think money will be his problem. So the concubines are so attached to Kabiesi because of the money and the contact and connection they are getting from Kabiesi. And thereby they ruin their homes in order to enter palace to come and answer Olori. My correct and wonderful people, I beg you make a great una before we carry this our apropos they go. Good morning, afternoon, evening to you all according to your time. And the time we will not take this, see this video. Yeah, welcome back to Texas TV. And we are still on the gist about waiting the sub for Palace. My correct people, we here say no be small drama. Kabiyesi was in short of words. Because at this moment, na Kabiyesi wey at fault. How you go carry another man's wife? Come lodge him for Palace. The woman did for Palace for the past five to six months. na princess um olori mariam and attention seeker wey we hear say the other day dey carry peju property throw am for outside drag peju drag am for outside lock up the gate una know one thing with attention seeker be say make una leave fight she sabi fight if she get you she tear you in, into pieces na wetin she do empress madani Come tear Empress Madani into pieces for inside palace. Empress come dey cry, run go call police. Say make arrest uh, eh, attention seeker. She no reach police station, she was released. She enter palace back. So you see that with all these bad bad names, these Kabiesi's concubines are bringing to him. It is making Kabiesi to lose a lot. Yes. Kabiyesi don suppose to dey follow all these old old womens. Mama Lagos, Aderonke, she don reach 60 something years. Wetin Kabiyesi dey find where Aderonke is. Aderonke go come and tell us say it is friendship. Friendship of uh, eh, 10 years, friendship of eighty years. That is, we do not understand. Why not allowing the, remain, uh, the friendship to remain friendship? Why are you marrying Adelonke inside the palace? She no fit give birth, nothing, nothing. She is just there. The same thing with Miriam. Now, Kabiyesi wan bring preju again, join for the ones wey don already dey cause problem. But thank God say this time around, a lot of people are against Kabiyesi's announcement and the move wey Kabiyesi want to make over Princess Peju. Parap will not support am. Yes, Ooni brother, they no support am. Even Ooni's wives, they say like like we want make you marry another wife so so that Queen Naomi no go enter, but not Princess Peju. You no go marry Peju enter palace. And now again, Princess Peju's husband Don't enter palace to fight kabiyesi say kabiyesi dey spoil things for them. kabiyesi na wife snatcher kabiyesi the snatch wife na waiting princess uh, peju's husband They palace they harass kabiyesi we hear say kabiyesi was shocked he was in short of words he was speechless he couldn't say anything it is a total shame kabiyesi better change in ways because. When I see this character wey kabiyesi dey write am e no fit am at all make we talk true the only thing wey go make kabiyesi im name to start having honour again is if he go back to queen naomi to bring back queen naomi shilekola ogunsi and forget about all these oloris wey dey bring bad name to the palace my correct and wonderful people na wetin dey sup o. for inside palace as we hear am alleged we're make una try chook mouth for this matter drop your comments, give this video thumbs up subscribe to this channel stay tuned stay connected for more updates to be dropping from time to time about waiting the soap. for inside palace and for my returning subscribers can never cease to appreciate each and every one of you thank you guys so much